iyo mwumviriza ni ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro hano dusamiranira ni Washington DC ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
mperuka uyu munsi ugira gatatu ntako mwumva turagana tugatonda aho dushitse bikadukamira ko tukajya gutonda ahandi bakabyugara nk'ubunye na jeje yo ngaha kuva saa munani uyu ni umushoferi akora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu aturuka mu ntara ya bubanza yararindiriye igitoro kuri sitasiyo mu gisagara cya bujumbura mu burundi amakuru ni mu kanya radiyo ijwi ry'amerika haribonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esansi ku murwa mukuru bujumbura ibyo bigatuma akazi gahagarara ku bakora akazi ko gutwara abantu baba bakora ako kazi abiyunguruza mu mabisi cyangwa abanyagihugu bakoresha imiduga yabo basaba leta gutorera umuti icyo kibazo eroje birika neza niwe yaduteguriye inkuru iminsi ibiri irakuye ndi ngaha nashyitse ngaha ku munsi ku munsi wa kabiri mu gatondo n'ubundi cyari ngaha ubu turi umunsi wa kane nta gituro ndaronka ubu ni umwe mu bashoferi bakora akazi ko kunguza abantu n'ibintu baturuka mu ntara ya cibitoke ku birometero hafi mirongo itandatu mu burengero bw'uburundi uvuye ku mugwa mukuru bujumbura twamusanze ari ku murongo muremure arindiriye gushikirwa ngo anyweshe imodokari yiwe aradusigurira icyatumye amara iyo minsi yose mu gahinga oya mu cibitoke ntakiriyo niho cyahora kiza kiva muri kongo hariya ugifashe bukijabuye baca bagufata abajeje umutekano ntabwo bemera ko kijabuka nicyo gituma rero cyo tuza kukinyweye n'i bujumbura urabona n'i bujumbura naho cyabuze nta gihari nta gihari urabona sitasiyo zose zirugaye nicyo twari twizeye ko igihari urabona ko base kukiduha turafise amasitasiyo atatu ku mugwa mukuru wa cibitoki hari amasitasiyo abiri hari amasitasiyo abiri hama mu rugomba hari sitasiyo imwe aho hose cyarakamye nta gitoro n'iyingarira aheza ata gitoro batanga si ubu wenyine amaze iminsi mu kibanza atifuza ni umushoferi wundi ava mu ntara ya bubanza ihana ububira na cibitoke niko kuko mperuka uyu munsi ugira gatatu ntako mwumva turagana tugatonda aho dushitse bikadukamira ko tukajya gutonda ahandi bakabyugara nk'ubunye na jeje yo ngaha kuva saa munani imodoka yaraye ngaha batwugarira ko sizere batugazose gukora saa moya batonze mbwa ntacyo baduhaye ubwo ino saha ubwo bukene bw'igitoro butuma akazi kagenda nabi rwose ndasaba ntikiboneka ubu honyine kubera abanyagihugu basanzwe bakenya ubwiye uriko urabacira amahera bateza kuriha baraca vyanga urabe nk'ubu twatonze kuva hirya yeje gushika uyu munsi imodoka nyinshi ziba ziriko zirakora nk'umuryo barabara ntizishika zitanu ziratonze hari abaje bararaha bamaze iminsi itatu ngaha bari ngaha kuri stage kugera uyu munsi ntibararonka igitoro ca tuyigura amahera menshi ugasanga iri toto turayigura ibihumbi bitanu umukiriya naho yipakiza umubwiye ati mu bihumbi bitanu gushika i bujumbura nayaguha urumva ca duhitamo nyene tugahagaritsa imodoka ambawe cyabonetse neza turihisha ibihumbi bine n'amajana abiri na mirongo itanu iyo niyo be ya leta izwi mugabo n'abundi nayo bariha bashaka kuyiha ibihumbi bine mugabo nayo batanga naho nyene aguma barira hari akantu rero uguze amagende wayiguze beyi ndende ntibashobora kuba yaguha amafaranga igitoro cyabaye ndasi kubera ko nka twebwe mu ntara nta hantu hamwe hari igitoro ubu mwibarabara abanyagihugu kubera ubukene bafise biyunguruza nabi nabi kubera bakenya kubera ubukene bw'igitoro ibe kiduga kubera ko tubura aho tukinywa nk'ubu tugize iminsi itatu dutonze ngaho ibujumbura twabuze ibibanza ntaco ibujumbura nyine naho ntirabona turabuze abandi nabo nk'ubatwara ipikipiki asa n'ubabanje gukora ubufindo kugira ngo aze kurondera igitoro kubera moto yakamye nk'ubu nazanyereze revoa nihatari ahubwo biragoye uraraba bwije hari igihe tubara ngaho impande y'imodoka imodoka canke nk'umushoferi adukundiye w'imodoka tukarara indani mu modoka urumva ntihatari ubuzima buragoye aje nyene kubera nsanzwe nkorera muri komine mpanda kuri parikingi ya musenyi kahagaze gose ahubwo n'abana barara ubusa hari n'abandi nk'uyu yaje ava mu ntara ya gitega hagati mu gihugu c'uburundi kilometero ijana basa n'abamaze kurengerwa abategetsi bahaguruka bacicarira bafata ingingo y'uko kiduza kugira abashoboye kukigura baribo bakigura abandi nabo bagende imiduga bayigira imbabura bayisatura nabo bere mugabe genda hatonze uwo munsi ugira kabiri mugabe ejo nahavuye saa yine y'ijoro nibaza ngo havagira hagonga ngo hatange jewe nkamiye ko mvuye muri enteriyeri hariya igitega ejo naraye ndishe hoteli y'ibihumbi mirongo itatu mu gatondo nariye agatoki ka bibiri amahera caraherana nisigaje kugira agataro gusa je mbona umuti nyamukuru nuko hohaguruka abategetsi b'inguvu bakavuga ati turafashe ingingo hako igitoro kibura bakiduza ibeyi muga kiboneke nakare ku isoko iyo abantu babaye benshi barondera ibintu baca bagurisha igiciro kinini abadafise amafaranga nabo bagaca bataha none ko ari bwo buzima tuba tugezeko ni iterambere ry'uburundi niryo tugezeko umushikiranganje ajejwe ubutari n'agataka atanga imvo nyamukuru ituma ubukene bwa esanse ku munsi wa kabiri w'iyindwi yari yarewe kwishura ku bibazo by'abashingamateka kome imana irakiza igitoro mu burundi musanze mubizi neza yuko si cyo dukura mu burundi igitoro kiva hanze hanyuma hanze naho amafaranga y'uburundi ntakora hakora amafaranga y'abanyamerika niyo dukoresha cyane eh, kugira ngo icyo gitoro gishobore gushika mu burundi birashika rero yuko leta kurikije ibihe turimo bigashika yuko isanga hariho uyu canke uriya atashoboye kuronka ya mafaranga y'agaciro uko ayipfuza ariko leta irayatanga ariko ugasanga kumbure uko yayipfuza siko ayaronse bigaca bituma rero kumbura igitoro cinjira kiba gike ugereranije n'ababa bagishaka abaribo sijyambere ubukene bw'igitoro ca esanse n'icy'ubundi bwoko bwibonekeza mu kiringo kitari gito kuko hari n'aho hahora hahinduwe n'irenga kitabonetse ntawuzi niba ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu vuba canke naho kizomara igihe eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika kuva aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busohoreye ingingo yo kuvura indwara ya malariya ku buntu abanyagihugu bo muri komine butaganzwa mu ntara ya ruyigi bavuga ko iyo ngingo itaraja mu ngiro fideli d'antoine nsabimana niwe adufitiye inkuru abanyagihugu ba muri komine ya butaganzwa uri mu ntara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi bavuga ko iyo bagiye kwivuza malariya babaha imiti ya arteginate na modiakine mu gihe bavuga ko iyo miti ataceza ngo ibafashe abanyagihugu bavuga ko kinine ari wo muti bashima ko bavura bakamara igihe bafise agahengwe ntaho mbaye yoronimu twahuriye ku ivuriro rito ry'ahitwa iburenza muri iyo komine ugiye kwa muganga urwaye malariya hanyuma ngo baguhe irya modiyakini ukavuga uti igihe iyo modiyakini ntakimarira bavuga bati kinini nazo ntazihari nta kundi ugaheza ukapfa gutwara uko nyine nta bindi ufise uburyo hariho ibyo modiyakini byanka ufise uburyo akagenda kuko barashobora kuguha nk'utunini tune aho kuri farumasi ku gihumbi n'abiri aho mbere biraheza bikagira mitende buke buke kinini wari umuti wa malariya biba vyaza biraboneka wari umuti wa malariya kuko wabimite ukabimara uraheza ukaronka agahengwe dushobora kugira urabura n'ame amezi n'atanu ucamo idasubiye kugufata bano bakenyezi nabo twabasanze baje kwivuza ku ivuriro rito rirahitwa imuriza ku mugwa mukuru wa komine ya butaganzwa kwa muganga aduhereza modiyakine muganga kinini ntabyo yaduhereza cyangwa akadutuma kwigurira natwe taho tuyakuranye turi bantu nikora iminaje abantu bamamariya kirine nyene bakamuhana n'abantu tw'umutwe canke nabo bakantuma kwigurira nk'uko nyene n'abandi babivuze egiye tugwajije bana nyene nk'aba batarakwiza nk'imyaka itanu bo birumvikana kuba tuba dufise nk'igitasi tubatwaye baratuvura neza bakaduhereza umwana wamuhaye modiyakene bikankura agenda bakamuhindura bakamuhereza udukinine tw'abana canke ari nk'umwana afise ubushuhe burenze bakamuterwa urushinge mbwa nta muntu akuze bigira batera urushinge kenshi twamara twigura ijya miti y'ubushuhe kuko baca batubwira ko ata miti ihari ugiye aho kwa muganga nta na rimwe baguha kinini je nama nagiyeyo narigeze no gutwara umwana kwa muganga bamushyira mu bitaro bamushyize mu bitaro yaherutse agashinge bamuteye mu ijoro bukeye turababwira ati abana birasi muganga mbere yatwishyuye ngo n'ivuriro byasi abanyagihugu bavuga uko mu gihe muganga diyonizi nizigimana arongoye umugambi w'igihugu wo kurwanya malariya mu burundi yatangaje ko imiti yose ivura malariya itangwa ku buntu ku mavuriro yose ya leta aya ni amajwi yiwe twafashe mu gihe hariko hategurwa umunsi mukuru wahariwe kurwanya malariya imiti itangwa ku buntu abamaze kunyumviriza baramaze kumva yuko ntimiriza ahubwo abenegihugu yuko batogira ubwoba bavuga yuko bagiye ku bataronka amafaranga yo kugura iyo miti umugabo yuko ugiye kwa muganga yuko iyo miti uzoyironka ku buntu ubwa mbere hoho murazi yuko ijya miti yo ku rugezo rwa mbere yari isanzwe itangwa ku buntu kuri bose ijya aritesinate amodiyakini kumbure imiti yagugwa nayo ni uko ari imiti komerisiyarize ni imiti ya kinini umuti wa kinini rero niwaja kuwurondera hajya muri novuga muri muri muri prive hajya kuri bajya bigenga ujya urumva azokurihisha mugabo niwagenda mu nuzeye mu mavuriro ajya novuga pibulike hajya twaramaze kubitangaza kumbura hagize ubirenga ko mu dusanzwe dukorana muri icyo gihe tuzobikurikirana muganga minani petero arongoye intara y'ubuvuzi ya ruyigi amenyesha ko abarwayi badatahura igikorwa c'ababavura ku bwa muganga minani petero mu bisanzwe umurwayi bimaze kuboneka ko agwaye malariya inyifato ya mbere umuforomo agira canke umuganga ni ukumuha imiti ya rotezinate na modiakine akamuha kinine iyo yindi inaniwe naho ku banyagihugu bavuga ko batabaha kinini kuko atazo muganga minani petero arongoye intara y'ubuvuzi ya ruyigi aremeza ko mu bubiko imiti ivura malariya yose ikwiye kandi atari igamije guhera ibutaganzwa mu ntara ya ruyigi fidel danton nsabimana ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ubonaho n'umwanya w'ikiganiro muri kwikuri
urikira ukuri urikira ukuri urikira ukuri urikira ukuri
abagesera bari aho baraye rabira ibara batwisheje n'ukuri rabira ibara kutwiba ntibadusigire n'ikijumbu co guhoza umwana Em,
imihimbiri y'imihimbiri vrema sezembesire eh ntuze Ibaze bakiba gushika no kundya zaraye mu nkono Em, ukuri ese uw'imana yari kwanka nkamufata ukuri Em, nari kumukorerako gushika hata muntu wo kuri uyu mutumba azosubira gucutsa umutima wo kuyiba bisa igikoye igikoye Eh, karibu brigade bisa bisa Eh.
bisa turabe igiye turabe mubise mubise ntuze mubise vrema Asha, karibu kweri asha tweho si heza baraye batumeneyeko basha kandi rusange cyabaye ndasi kweri oya nukuri zabaye amayobera Baje batadurikije ataho.
rabira ibara oh, nukuri raba asinge n'abana bari bikokoye ntuze ntimurabira ibara ngo baturungikira utuntu twose none abo bagesera bakaca baza twose bakiremera ibaze vrema Ash, uwa, Basha, n'ivyo kurya vyari vyaraye mw'isafuriya Ego.
baratwaye bagiye batwara nyine nukuri none atevyo kujya gusa nta kindi batwaye eka vrema naravye nta kindi ni radiyo yari ngaha ku meza muri salon zonyene ni ukuri.
urabona ko atayo batwaye nizo nasize mu Eh, nkono bagiye bazitwara nca ndabibona nca ndabibona tumaze iminsi turonka amaka menshi y'ubusuma ibyo kurya Mm.
Oya, bariba no ku- Simwe gwe- Basha nukuri Weho.
ya Batugize Vrema.
imbiro no ku- bo nta kundi nimwihangane reka ngende ntange raporo hari matangura amatohoza nta kintu mva no ego gerageze murabe yamara iyi nzira ibandanije uku eh makari inyuma karahinda oya reka dukore ibishoboka turabe
hewe urazi gahewe Sa.
ni ukuri jengira nterefone giti ibintu ntibishobora kubandanya ukuturorera
Nadia, f- fanya mbio tugende kufungura Mm.
restaurant.
Mm, ego shanora reka nambare ringoga tugende ninduhave dusanga abakiriya babo zabo Eh, bakira sinjo.
aya maseriviyete yashiraho mu ikapu hamwe n'ayo masahani
Nadia. Wallahi Ndabijeje, ndagijeje.
tuna watatu watajiri kabisa.
reka kwishimana uri imana ntikibikwaka unaza kujivuna Eh? Uwe naye. Wallahi mimi naona kesho ni heza kabisa. Ndio tu si mnasema kesho ni heza.
ejo ni heza Paka bakria banakuwa na masani irahera.
hewe ejo ho naraharuye abakiriya barenga deso
Jiwaze Amajina na abiri vya.
vyema.
Tushakuwa batajiri.
Kama Mambo kwisha.
kawaida.
Nadia nakwambia ni hatari.
hewe none gashandora ibintu tubitwara gute ko ari byinshi ushabona nawe yego vrema ni byinshi nta kuntu tubitwara Nadia, Ni byinshi haragize vrema.
tuuze gari kabisa. Nadia, tuuze gari kabisa.
Bana, nivyo ibyo kugenda turiyereka turabagwiza tunga wo mu karere Sinjo! Zirazira. Twende sasa, twende.
oge tugendeye mwe twasatse Ya. uwo ni indega yema igira dutevye ducerewe Eh, sheri ni wewe Ka- karibu mana yambi mwa bebasha kumengo muragiye ubwo murampa karibu ahubwo turatomboye urazi ngene twari ko turapanga ingene dutwara ibintu twabibuze sheri uradutwaza kabisa uradutwaza atatusaidia ntindabukene gatoya yo yashafunde amasaha atujanye tutachelewa nta kuntu twobona na swara tuvuye kuri tunachelewa resitora fundi.
nakanya gatoya sana soya sha.
Eh, ndaguteje frema ndabasavye ndagusavye sana
nta kundi basi naja eh, mi naona pokea sheri wako sasa none gashenda mugire gute acha basi mi nende Mm.
Ta- naenda kufungura reso lakini eh, nutebe ego ndaje canze Asante ubunyene Shanora, ashana intebe zishino asante.
cenda mwinshi usiseme asante ah, ufike umurekura akuye sinjo naja sindamutevye Sawa. Chanza.
Iya, chanza
mana yanje urazi ko wamudukorera ibyiza byinshi kandi turi abanyabyaha ndagusabye unyemerere ndagusenge nyaguhora ku ngoma mu majambo abiri gusa mana mana mushobora byose wama wowe we rutungaboro nuduha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi dawe wo mu ijuru nukuri duha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi nyaguhora ku ngoma nyagusengwa ndakwinginze mana yanje uduha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi twe na gasore udutabazi ibyo kurya bidukwiye uyu munsi nyaguheza
mambe uri kurasenga mbe icyo gisabisho ni ikihe ntubwira ko ari dawe wa twese imyenzi
mbe mbewe washize cyane kandi rero burya wowe uranshiriyemo sinari bwaheze ame amina amina dawe wa nawe umengo wihebuye humura imana yakumvise kera yo ibyo kurya uno munsi no mu minsi mike yiza yamaze kubiduha
kagufina gasore kagukina yo kaso ivyo bintu ni biki
gutanga
mana urakoze kutugaburira mugabo mugabe ikigama imana iradukunda Eh, ntubona ko yatugaburiye hari ikindi uwakira uteke gusa Eh, none ibyo wariko urayisaba ntubona ko ibiguhaye gasore mwananje ibi bintu utambwiye iyo ubikuye sindabigeza kuziko ndakurahiye oya wewe ko wari wagiye kuroba none mwahavuye mu kiyaga muhasanga umuceri
kandi wowe urangaye mbega utanyemera kandi narakubwiye ko atacu uzoba
hewe ntacu uzoba uragewe nk'ihari uyo muceri si bimwe biba kwa murisho yo gaso uramara amaje mwana sa mama ivyo nivyo washaka kuvuga nivyo nyene ndagusavye ntagihe nukumva jewe sinigeze nja kwiba wavyumvise sinigeze mu buzima bwanje none uwukwa ukuye he Eh? niba rero ukeneye ko nteka banza uhambwira wakuye uwo muceri
ereka mama basi ndakubwiye mw'ishyirahamwe rijya ndimwe ryo kuroba twaronse ifi nyinshi cane zimwe sha turazigabura izindi sha turazigurisha jewe rero uruhande rw'iwanje naciye ndazibaha baca bampa umuceri Ah.
Eh, nuko vyagenze Ash. Wa- ariko gasore wankoreye ikibi none ntuba wabimbwira hakiri kare ubu ntuba uzi uhiye umve mama nawe baje nabikubwira gute kandi wewe mu mutwe wawe hari ibindi ntazi eh? humura nta musoma wabyaye mama jewe ndakora siniba aho mwana Eh.
nari nahahamutse Eh.
none rero reka nshushe amazi n'ingoga ntuteba
bunyemera jewe gasore mama n'ibitari ivyo nzobiguha ego mwari Eh, erega ubu nakuze sigaye ndi mutama ndashobora gutangira hasi uwo muryango
none sheri karibu none merci merci eh, vi- vite none gasheri Eh?
sawa wangu Eh.
nawe ni bon Eh, haha wewe ukomeye nanje bankomeye wangu Mm, eh, nawe Eh, eh.
none mbega iyo sashi rimwe ibiki Neka. bazuhumize kwanza Eh, bazuhumirize Eh, humiriza Eh, humiriza ndakubwire mu gutwi Eh, eh, lindi- ntukanure Oya, rindira nakutse sinkanura, rindira
mugabo mugabo uriko urandika ne kabe
kugira iki vrema kati ndabona hari ndabona kwe ihumura rero wow Eh.
agakuriye
Eh, eh, ni keza umve rero unshimire rero ko shani ko ndeba yo merci ni keza trop Eh, merci sana kweli ok ok none gashiri Oui.
ubu no munsi bura wivuga uno munsi Eh, habaye iki eh, byakwiye nabyo wibuka gashiri Ikavura mu navyo nibuka, Oya.
mbarira shema.
ni umunsi wa ruturuvayi zacu sheri yo Eh.
si pavre kubika umunsi nk'una wibagiye vrema Ntavyo nari nibuka, uribuka vrema.
usanga mu bitaro ndwaye yo nje ndavyibuka shana Oh, yambire rero kandi sheri
yo Sheri merci wanje.
beaucoup vrema Sheri.
sawa ndakubaza ikintu kimwe yego shambariya uranyemereye yego mbaza nta probleme Mm. urankunda sheri ego kubera ko mbajije ivyo oya sha biri ku mutima sha urabizi ko ndagukunda stem ntabyo uzi gashafonde ndagukunda vrema Je t'aime beaucoup, je t'aimerai toujours. Fabrice
merci sheri umutima wanjye uraruhutse
ndatomboye yemwe amafoza ncenda musanga hafi amahoro mu mafu urazi nyene narinda gukeneye mahoro nimba ari uyafise wowe uhiriwe emwe hari icyo nashaka ko tuvugana uvugana nande Nawe Jewe wewe?
mafoza Ego, ma.
baraguhenze mu butwara jewe sindimwo wavyumvise neza ivyo mana yanje ariko rero ntuhava undenganya ivyo vyo gutwara jewe sivyo narinde kukubwira ahubwo iyo ubanza ukanyumviriza nyabuna ntuhave wanka ivyo utumvise
uwa bwa bundi umupfu ntiyinukira kweli aho ukenyeye ubwari ubutenge buwoze ngo uje gutegeka jewe mafu oya nukuri kw'imana nureme sinje kugutegeka oya nukuri ndagusavye ahubwo unyemerere tuganire Umva mu sha matwi.
mafu mbe wewe twoganira iki Umve wewe kazuba duhuriye kuki ijoro n'umutaga urabona bihura Mm, mafu oya mugabo ico duhuriyeko coco kiriho kuko no kuba tubana ngaha mu buhungiro n'ivyo birakwiye none mafu vyo ntibikwiye nukuri urahusheje nzira hewe Mm, jewe oya.
mafoza sindi nka vya bigugu wifatira mveba erega mafoza naho twoba tudahuje ivyiyumviro ntitwoca tuba basi mafoza dutegerezwa kuba abagenzi niko babahenze kugira bagutore ewe iwanje cira birarura umviriza basi mafoza ndakubarira uribuka ca gihe mu nama narumvise ko wewe tutumva kumwe ibintu kandi n'ibisanzwe ni naco gituma narinje ngaha kugira ngo tuvugane unterere ivyiyumviro jewe ego ivyo wewe nyene ugenda uridogera uvuga uko ubona vyogenda ngo jewe mafoza ndaguterera ivyiyumviro None.
ego kweri ewe bikunaniye bivuge neza usubize haracari kare ewe mafoze kanawe uragowe hajya wiparamanza wita imbere ngo bagutore waze nka kuzokorera ku vyumviro vya mafoza
Mugabo.
Ewe, erega Kagura mafoza n'ikigo.
kuba nkeneye ivyiyumviro vyawe si ukuvuga ko jewe atavyiyumviro mbafise ico nshaka ni uko duhanahana ivyiyumviro tugahuriza hamwe mafu nico ndondera erega na kare imiti ikora reka ikoranye shaka kuntesha umwanya none ntubizi icyo nshaka rero ni uko atawoniganwa ijambo dushyire hamwe ibyiyumviro ku neza ya twese mafoza abanyabuntu ndakubwire rero iyo ukenera kumenya ivyiyumviro vyanje Eh.
wari kureka bakantora yacu ndedaguza rero none mafoza wumva tuzobana gutega mwana wa mama tutajya inama kandi uzi neza ko ibwiye inama bigira imana ubana nande na wewe wewe nakubwiye inzira yawe n'iyiwanje ntizizopfa zihuye nta naho vyohurira Ewe, ngo Mafoza.
mwana wa mama jewe aho none wewe iyo utogwa ibyo twari kugushikiriza ntiwari kubikorera kubwa mafoza bikagufasha jewe nkorera ku vyiyumviro vyawe kandi atavyubwira iyo ubigira waza kurondera ivy'iwanje jewe genda shareka kuntesha umwanya nimuze mumaramare musubira kundondera je mafoza
hewe ndagiye Genda.
mugabo jewe nzokwama ndaguha ijambo ntajo nzeho gusaba umwanya wose uzokwama ufise icyo ushikiriza jewe nzogutega amatwi wumva rero kadede sa nagira turabire hamwe ivy'izingwane turimo turabe ico twokora reka birigadiye n'ubugesera ibintu byabaye nabi ni ukuri erega noneho jewe sinari nanamenye ko baraye bivye kwa murisha basha hambere usanze nayo ko ndandika raporo ngo turabe dutangure amatohoza ubusuma bwarenze urugero oya birateye ubwoba ni ukuri
urazi ko atamunsi ucijana atamahanu usahura Eh, iki kiza c'inzara kizotugeza kure n'ukuri kose nako nyene sa reba wa mwana vyagenze gute nawe iyo mpamvu bamutora Em, twarabaririkije turahava turatora nyina none ngo vyamuhereye ngo bibaho gato umwana yavyayiga yiye urumva ngo yabonye umwana agira amupfire ko n'inzara ngo nawe atagira ico amuha sha Mm, rero urazi ko turavye nabi mm, ibi bintu bishobora kurega akarambaraye yego bisa aho umuvyeyi yubaka guta umwana Mm, umva aho basigaye iki umwana yavyaye basha mu minsi abantu bazotangwa kwicana n'ukuri basha n'ibintu yanteye amakenga aho na za ndyana z'abaseruko n'abarengero zizoca zivyuka sivyo nyene burya mu nda harara inzara hakavyuka inzigo shefu
ifo tuzitiye baraye itaragwa n'ukuri yego mbega basha Mm.
saya batungeze abapolisi ubwo busuma bubandanije uko umutekano uzohungabana vyari vyo mugabo jewe ahubwo mbona icihutirwa rwose ni uko abantu boronka ico barya ivyo nawe urabona ko bitoroshe urabona ko haciye haka uruzuba Mm.
akaba dusigaye umengo tuba mu bugaragwa ndabibona nta n'icyo umuntu yorima ngo kimere nari namye niyumvira ko twohimiriza abantu kurima mu myonga bakajya baravomera kandi sha Eh?
byofasha Mm, haba urazi ikindi nacyo mm, nawe imirima yononekaye mm.
kamembe turafise ikiyaga kirimo amafi ego hewe abanyarusange ntibokwicwa n'inzara kandi dufise ifi zigu- zikaguma zishogwa ahandi uvuze ndakubwira Mm, nta fi zosubira kuja kudandazwa ibugo mm, kuva ubu mm, mugabo se komsa Mm, ntibishoboka ko ifi twirobera ziza kugabira abo hanze Mm.
natwe bacu bariko baricwa n'inzara mugabo nivyo ugende ubibamenyesha abantu babimenye tuzoca dushiraho amabariyeri nta rufi na rumwe ruzosubira kuja ku mupaka haciye iminsi
Alo? Eh, mafoza gute? Uranyumva ndi giti? Eh, yambuneze urakomeye ko wapoteye. Uti rero ibintu si sawa mugabo nturwaye urakomeye
oya singwaye mugabo bisa nk'ibyo Eh.
Rero wena ntuce ubyumva erega bari kure ntibayagagiti niyemwe ndabizi nisho gituma ndaguterefonye nakirukira umbwire kuri mukuza kundaba
nzoza ariko sicyo nari ndaguterefoneye
mbwira ndazi ko wabwira umbwira agakuru keza hewe Eh.
amaso arakurugutuye jako
Eh, urazi mafoto we ko tuyaga twose ego musazanje mikundira cyane Eh, urumva mafoza ego Eh, ndafise umugambi ukomeye cyane nagomba imbere yo kuwutangura tubanze tubije inama yo ntiwumva iyo cyane cyane ndagukundira Eh.
wowe muhungu wa dawe kwe aho shambwira numva umve banza wumvirize wewe ndakwemera Eh, murisha yaranterefonye kugira tarakagwira birakuwa hewe Eh?
bose birakunzimuriza umbwira iryo zina Huh? uriko mbwira umuseruko je mafoza mafoza mafoza oya oya oya oya reka kumarira amayirite rero banza wumvize canke ndabihebe ute
ushaka ko tuvugana nawe Eh.
ntusubire kumbwira izo ncira ziragahura n'isato nonega amafoza we ntushobora kuyorobeka kugira ngo urabe ko ushobora kubakurako ikintu kwahora uciye ubwenge Eh, aho rero aho ni sawa Eh.
Eh, nawe- nawe ndazi ko imikenyero utayiyobewe
Eh, wari uzi urumva murisho yaranterefonye ansaba ko ngo twoja hamwe tukagira ishirahamwe ngo ryo gusubira kuvyura rya hinguriro ryacu ry'ifi hariya ry'i rusangi
waremeye none gagiti ntuhirahire ngo upange amafaranga yawe n'ayabo bayobe yose yoca yongo uyabona yose pi giti uro
harya murisho muravye ubona yondesha ubwenge jewe
oya mwana wa mama bajyasa abantu bameze nka ya mbere ikuhagaze igomba kuguhekenya Eh, wosanga ari jewe ngira ndamwagaze kugira ngo ndamuhekenye yo
ndoba nibyo ndoba nibyo da Eh. urumva rero hajya uravyo ntibona ko murisho eh, yemewe cyane hariya ku gatumba yego reka ndamugira ikiraro ndamuceko urumva mugabo rero yego em uragenda ugira hange eh?
uragenda ugira hange Eh.
abaseruko emwe baranyererura bazi Ah, hewe wewe ndindira gusa uzoraba imikenyuro yanje
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolentia
ni kuri iki kiganiro turangirije ko ibiganiro byo kuri uyu mwanya irindi sango n'igihe cy'isaha imwe n'igice mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro mugire umugoroba mwiza